Hey fam, good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. I have something very interesting to share with you all. Following the unprecedented events for me recently, a lot of you have asked me multiple times to provide my account details um, in order to show support. I want you to know that I see those requests and I truly appreciate the kind gesture. On the other hand, some people have willingly shared their stories and and experiences with me and they are really emotional and devastating the good thing is all of these have inspired me to to start up a charitable foundation so i'd rather channel your financial support towards the establishment of this foundation together we can restore hope to a lot of women and children in our society I will also use this foundation as a platform to promote and empower women by strengthening their social economic status and providing the encouragement needed to live a sustainable life and make their own choices. The registration process for this foundation is ongoing. I will definitely keep you posted. I strongly believe that we can all be a part of this great movement. So I urge you all to please support this charitable cause when the time comes. I also want to utilize this medium to say a very big thank you to you, my beautiful fam, for your incredible support. Your prayers, your love, and warm wishes have all been a huge blessing to me. I love you. Hello, my people. Oh, no be smarting. thing. Oh, they say when life give you lemon, make you turn am to lemon juice oo oh. um hmm. our beautiful um wife of um eh, yul edoche. wey dem dey call may um may don launch her foundation oo oh, my people una dey see am una dey see say dis may one una dey see when i dey talk am say na dis woman carry dat mantle of riches na she be the person wey be say e carry dis mantle of riches na she make Yul Edochie who Yul be. But Yul Edochie decide to betray am. As I dey tell una, there's one video wey be say I say make una go mark my word. Yul and Judy Austin, eh? They no go see this woman back. Yul go kneel down for this her leg, begin dey beg. Judy Austin no go stay that marriage. Yes. Because the way they see because with the rate at which this lady they go, eh? My people, with the rate wey this lady dey go this dis eh, you eh, eh, you wife may eh eh una dey see am so so person i dey talk am I say whosoever god don bless no man can curse person when e be say e carry the grace of god upon her life you look finish you say you wan go disgrace am hey he get ji eze were kpee ekwere you go you go eh <laughs> oh congratulations to me my people na see this kaftan wey she wear You una know say one um fashion home na im uh, give am brand ambassador im dey do im dey uh, do branding for dem influencing for dem just um the other video wey be say wey i do wey be say one person buy two for fifty k another set of people don buy eight again na dey see am so so the love is just too much the massive love and she want to give back to the society she want to use this opportunity because a lot of people want to support uh, support her. babe they want to send money to her because when I know say get the time maybe say some of her farms Then dem tell say make she make she put her account number so that dem go dey send her something she said she no wants that account number say im thank everybody very intelligent woman beauty with brain eh not be that local champion one where you go carry where they do where they make noise for social media i am intelligent i am phenomenal i am this i am hilarious at the end of the day nothing now she they beg people for love see am ah, eh, I see they talk am till tomorrow I see they sit down they talk I say i don't know how judy austin they take sleep for night too oh, because eh he take person when he be say he no get conscience and apart from that even though sef you get conscience how you go take sleep how you go take eh, peace of mind eh una no know what they call peace of mind peace of mind supersede everything when be say person they look for this life a situation where be say this judy austin go post video like this or post picture The negative comment where be say he go get alone he reach to demoralize person but my people wetin be my own inside no be person when e be say e look finish e go fetch eh, ant infested eh, firewood when lizard dey come feast of eh, tabernacle for im e house make e ready to to wage the war na im be this. so my pipo oh, a lot of people, don dey congratulate me? hey beautiful woman wonderful woman woman of class wetin you le ledoche see for for this kind local champion wey they call judy austin say if you look judy austin very well don't be say na na class he get or na fine he fine how person go get this kind beautiful woman when he fine both for character for everything okay my people, if na because even the the the you he never fit seen no wetin he go tell people say when nine wife do am wey make go marry another woman una dey see am so so only the yule alone sef na e no dey comot for im wife eh, instagram page o e, e no dey comot for may instagram page as may dey post na im dey be di first to like you say your wife no reach you you go carry another one now she don carry wedding ring fling for one corner dey do her things still you dey see am so so may edoche na woman of class na correct woman na woman wen e be say eh, oh god i know na as i go take explain am dis thing wey e be say may edoche dey do so make all women take and learn lesson o no be everything dem dey take gidigidi gidigidi fighting fighty take dey win e get some wen e be say you go take silent finish my people o so we the team may we move all the team may we dey wait for the foundation me i ready i be part of that foundation and i go contribute to that foundation because i will support her yes so i will support her so my people, pipo when they see the way the life they be now <clears throat> because i don't look i don't look this whole thing eh <clears throat> check and finish weigh and balance and come see say before judy osin open in dis two use this into kuro kuro eye opening in in in in in kpekus for yulo edochie without dem two of them say they fit eh, eh, prevent this whole thing They can't do am sotey They don look me finish size and size and say no be dis woman waiting video filming. e no dey act nothing when e dey do e just dey the background just dey do housewife for for you ledeche e don know say na respect because of you eh, because of me edoche believe in the sanctity of marriage and they, they submissive Now they see the reason why some women they not dey gree they submissive to their husband decide to be submissive to the husband give the husband rest of mind okay my husband go i will be here and be taking care of the whole thing when we say in their house so yul edochikon take in wife for granted but that is a eh, whether see apart from saying you like Doche go marry Judy Austin, Judy Austin, that will not be the issue. But the insensitivity, insensitiveness of the way he do the whole thing, the way he say, he can't, he can't disrespect him. Even the Bobby Kubana, they were shocked. She, uh, eh, Kubana chief priest come and say show. Person feel they can't property, oh. feel can't house, can't car, but when it come to wife ah no no no no no no make you not do person waiting another make you not do to others what you don't want to that is that is make you do waiting. if anything where we say you go do where we say you to your to person and or when you go do to yourself and you no like and no do am to another person so everybody really eh, support that is eh, that is this woman they get the massive support and another reason why we say the get is massive support we say often I look the way we say she take comport herself for this whole thing, because when this whole thing they happen people think say may go come as come the run mat like okwa they run mat like parrot if you say do that thing, eh nobody eh, you for say some people for that they insult her, but this one night, you no go see anywhere where we say you go take insult her. if in fact bible say when. god favor you He go make even your enemy be at peace with you Now im be waiting. dey operate for the life of this may even the people where be say they no like herself because of the way she comport herself everybody just dey love her. dey show am the massive love The day where be say she go launch this her foundation eh the the kind money where this woman go make eh the kind money where this woman go make for her foundation you edoche never see dat kind money yul edochie never see dat kind money for in the for ten years of her life the kind money wey be say um, you uh, eh, may edochie go make for this her foundation as in when e go take help people. so may edochie uh, this outstanding woman outstanding woman na she be she don eh eh no be small thing. all these men wey be say their john thomas no dey stay one place you no only cheat on your wife ah, say you cheat on your wife na anoda bargain con go even give am belle on top of say you give am belle dat one no do con see marry am on top of say you marry am dat one no do kon see dey for social media dey flaunt austin two of dem dey sing dem dey do dey promote judy austin di more you edoche dey promote judy austin di more god dey demote am and god dey uplift you eh, may edoche becos bible say god resist the proud and give grace to the humble. Be this woman humble herself for social media, humble herself, pick herself together, start to do her things. Eh? It just make a lot of people fall in love with her. Fall in love with her. If I see her now, she don't carry wedding ring flick for one corner. Yes, I support her for flinging the wedding ring because agreement is agreement. It's a vow where we say you will Edoche take before God. And he did not keep to the vow. So May edoche get right to throw away the ring we dey see am so so hmm May then continue Do judy austin very soon eh im no go even see eh, yule edoche again yule edoche no go even the ask her wetin e carry yule edoche no go send him very soon make we dey watch meanwhile my people oh, eh i just want to use the opportunity to congratulate me oh, because god don't do it for him more. she say she dey start di foundation i hear di video i play di video for di beginning all wetin she talk inside eh, say wan wan eh, start make everybody ready say im go tell us di process and procedure so main foundation loading. alright my people na dis one i say e make i carry come in case you never subscribe to dis channel dis is boring gist tv i go dey bring you da more gist as dis thing dey upload. una have a nice day bye.